sagalee Ameerikaatiin sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraan ala 26 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 19 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaf kaadhu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti jiilli mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Abiy Abiyyi Ahmediin hoogganamu Moqaadishootti imaluudhaaf jiraachuu isaa balaa xiyyaaraa Sudaan keessatti mudateen namoota 46 du'uu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha gara tuujubee horaatti darbina.
xayyaarri waraanaa sudaan naannoo manneen jireenyaa jiran kan buufata xayyaara waraanaa magaalaa guddoo lammataa omdurmaan cinatti kufee caccabuudhaan namoonni 46 du'uu waajjirri sabaa himaa kan kaartum keessaa ka beeksise yoo ta'u maddeen waraanaa akka jedhanitti kanneen du'an keessaa tokko ajajaa waraanaa gameessatu keessatti argama balaan kun kan dhaqqabe kibxata kaleessaa galgala buufata xayyaaraa waadii saayidnaa omdurmaan gama kaabaatti ture waraanni sudaan akka jedhetti hanga'oonni waraanaa hedduuf siiviilonni balaa kanaan du'u beeksiseera garuu ibsa dabalataan kennine balaan xiyyaarichaa sababa rakkoo teeknikaarraan kan ka'e ta'u maddeen waraanaa ibsaniiru waajjirri miidiyaa akka beeksisetti namoonni kudhan madaa'anii jiran namoota du'an keessaa ajajaa waraanaa olaanaa kaartum ka ta'an meejor jeneraal bahar ahmed tokko yoo ta'an kanaan dura ajajaa waraanaa guutuu magaalaa guddoo biyyattii ta'uun tajaajilaa akka turan ta'u maddeen waraanaa beeksisaniiru.
Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed erga waldhabdee biyyoota lamman gidduu jiru mariidhaan hiikuudhaa fi turkii keessatti walii galanii booda yeroo jalqabaatiif Somaaliyaa keessatti pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaamudii wajjiniin mari'achuudhaa fi kamisa boorii akka gara Moqaadishootti imalan gabaasamee jira. maddaawwan waajjira pirezidaantii Somaaliyaatti dhiyeenya qabanu akka madda oduu ajaansi Firaansi Pireesitti himanitti jilli mootummaa Itoophiyaa yaadaawwan waliigaltee biyya Tarkii keessatti biyya Tarkii magaalaa Ankaaraa keessatti irra ga'ame akkaataa hojiitti jijjiiruun danda'amu irratti mari'achuudhaaf kan gara Moqaadishootti imalan. yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo manni maree bakka bu'oota mootummaa yuunaayitid isteetsii baajata dhiyaate raggaasisuu kan raggaasisuu isaa beeksisee jira miseensonni paartii dimookiraatotaa baajaticha irratti qeeqa qabanu dhiyeessaniiru oduu kanaafis tujube.
Aafyaa mana maree yuunaayitid isteets maayik joonsan murtee baajataa raggaasisuuf sagalee gahaa 217 215 argatanii jiran kunis carraaqqii riippaabilikaanonni dilaala dureeyyiif hanqisuuf baasii hir'isuuf taasisan kan dimookiraatonni of eeggannoon itti hanqate jedhan fuula duratti tarkaanfachiisaniiru hojii cimaa hedduun nu dura jira garuu ajandaa ameerikaan haa dursitu jedhu geggeessuuf jirra jechuun joonsan ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dubbataniiru hanga tokko qofaa utuu hin taane hunda isaa geggeessuuf jirra. kunis adeemsa sana keessatti tarkaanfii jalqabaati jedhan joonsaniif hooggantoonni mana maree riippaabilikaanotaa biroo ibsa kennaniin galmi isaanii wixnee seeraa kan daangaa keenya eeguu maatiif namoota hojii uumaniif dilaalli akka xiqqaatu taasisuu olaantummaa anniisaa ameerikaa bakkatti deebisuu ejjennoo ameerikaan waltajjii addunyaa irratti qabdu cimsuu akkasumas mootummaan lammiilee ameerikaa hundaaf akka bu'aa qabeessa ta'etti akka hojjetu taasisuudha jedhan. hoogganaan paartii dimookiraatotaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa hakiim jafriis akka jedhanitti riippaabilikaanonni sagantaalee kanneen akka faayidaa loltoota duraaniif kennuu gargaarsa nyaataaf kunuunsa fayyaa namoota galii gadaanaa qabaniif jiru addaan kutuuf hojjechaa jiru bajetni riippaabilikaanotaa of eeggannoon itti hanqatu kun dureeyyii qabeenya qabaniif walitti dhufeenya gaarii qabaniif dilaala hanga doolaara tiriliyoona afuriif tuqaa shanii ni hir'isa sanbooda sanbooda lammiilee ameerikaa galii giddugaleessaa qabanii fi hojii irratti bobba'antu gatii guddaa baasa jechuudhaan jeffries gaazexeessotaaf ibsaniiru pirezidaanti doonaald tiraamp seera tumtoonni seera guddaa bareedaa ta'e tokko ajandaa imaammata biyya keessaa isaanii tumachuuf qaama ijoo ta'u akka raggaasisan gaafataniiru tiraamp bajata kana kan mana maree bakka bu'oota uummataa simachuu isaanii ibsanis sanatiin. jimaata darbe bajata maallaqa waraanaa doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 nageenya daangaaf immoo doolaara biliyoona 100 biliyoona 75 kennu raggaasiseera tarkaanfiin sunis kan manni maree kunuunsa eegumsa fayyaa kan maatii galii gadaanaa qabaniif kan falmisiisaa ta'e kutu isa jedhu hambisa. bakka bu'aan paartii riippaabilikaanotaa toonii goonzaales garee riippaabilikaanota mana maree torba of keessaa qabu kan sagantaa eegumsa fayyaa meedikeet jedhamu maallaqa gargaarsa nyaataaf sagantaalee toora nageenya hawaasummaa biroo irratti hir'inni akka hin jiraanne akeekkachiisan hoogganu hoogganaan garee sanatii sagalee gadaanaa qabu kan deemokiraatotaa chaak shumar sagaleen kan itti kenname bajeti kun namoota sagalee kennan miidhuuf sadarkaa saduraati jedhan.
yuunaayitid isteetsii fi biyyi yuukureen akkaataa maddaawwan qabeenya uumamaa yuukureen keessa jiru irratti waliin hojjechuu danda'amu irratti mari'achuudhaa fi waliigaluu isaanii hanga'oonni adeemsa waliigaltichaatti dhiyeenyatti quba qabanu ibsanii jiru. karoorri kun galii albuudaa yuukureen zayitiidhaa fi boba'aa irraa argamu keessaa dhibbeenta shantama irratti investi gochuu kan of keessaa qabuudha jedhameera mariin kun wabii nageenyaa yuunaayitid isteets yuukureeniif kennitu kan of keessaa hin qabne akka ta'es ibsameera garuu dhimma kanarratti mariin akka itti fufee jirus himamee jira pirezidaantiin yuunaayitid isteets doonaald tiraamp qibxata kaleessaa akka jedhanitti dhuma torban kanaa keessa pirezidaantii yuukureen volodimir zelenskii wajjiniin wal arganii mari'achuudhaaf karoorfataniiru. tiraamp dhimma kanarratti dabalanii akka jedhanitti zelenskiin jimaata iftaanii gara yuunaayitid isteets dhufuudhaaf karaarra jiru. oduu biraatiin immoo ministeerri ittisaa yuunaayitid isteets yookaan hoogganaan peentaagoonii bakka godaantonni eeyyama yuunaayitid isteets keessa seeraan jiraachuu hin qabne walitti qabamaa jiranu gaantaanaamoo beeyi daawwatanii akka jiranu ibsameera oduu kana bal'inaan tuujubee harkaa qaba.
godaantonni yuunaayitid isteets keessaa ari'amuuf karoorfame hedduun qibxata kaleessaa. bakka tursiisa kuubaa guantaanamoo bee keessatti argamu hordoffii ministeera ittisaa yuunaayitid isteets piit heekset jala jirutti galaniiru heekset waa'ee deeggarsa waraanni kan waashingtan jumlaan godaantota biyyaa ari'uuf taasisu hubachuuf buufata humna galaanaa yuunaayitid isteets daawwachaa akka turan yoo ta'u xiyyaarri fe'umsaa yuunaayitid isteets tokko akka bu'u arguudhaan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. dhaabbilee yuunaayitid isteets waliin ta'uudhaan warra seera biyya isaanii cabsan biyyaa baasuuf hojjechuu isaaniitti akka boonan dubbataniiru qondaaltonni ittisaa yuunaayitid isteets lama voaf akka himanitti xayyaarri c 130 jedhu godaantota sagal kan teeksaas magaalaa foort biilis irraa fe'ee ture kibxata walakkeessa guyyaa guantanaamoo bee akka qubate salgan isaaniiyyuu godaantota seeraan alaa nageenyaaf balaa ta'an akka ta'anitti fudhatama jedhan qondaaltonni kanneen keessaa tokko akka jedhanitti. xayyaara irraa bu'anii gara bakka tursiisanitti geeffamanii achitti eegumsa jala jiru jedhan qondaalli sadaffaan voaf ibsa kennan immoo balaliin godaantotatti dabalaa fe'e roobii gamas bu'uuf beellamamee jira qondaaltonni martinuu waa'ee hojii biyyaa ari'uu dubbachuuf eeyyama waan hin qabaanneef eenyummaan isaanii hin ibsamne.
walga'ii biyyoottan dinagdeen guddatan kan G20 jedhamanii beekamuun Afrikaa Kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti ministeeronni maallaqaa biyyoottaa hedduun hin argamne. Kunis ajandaa ijoo qophaa'e hojiitti jijjiiruudhaaf rakkina akka uumu ibsamee jira. Oduun kunis kunuuti.
Ministeeronni maallaqaa hedduun walga'ii garee biyyoota dinagdeen guddatan kan G20 Afrikaa Kibbaa keessatti kibxata darbe geggeessame irraa kan hafan yoo ta'u aangawoonni olaanoo biroon immoo walga'ii dhimmootii ijoo haala qilleensaa liqaaf walqixxummaa dhabuu irratti wal dhibdee uumameen imala gara walga'ichaa dhaquurraa hafanii jiran jechuudhaan rooyiters gabaaseera walga'ii chaayinaa raashaa gamtaa awurooppaafi yuunaayitid isteets of keessaa qabu kun yeroo mara ibsa tokko irratti waliigaluun cimaadha. garuu garaagarummaan yeroo kamiyyuu caalaa cimaa waan ta'eef ministeeronni maallaqaa tokko tokko siyaasa biyya isaaniitiin garmalee waan qabamaniif walga'ii guyyoota lamaaf keeptaawunitti geggeeffamurraa hafanii jiran biyyoota g20 keessaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e yuunaayitid isteets chaayinaa jaappaan hindiif kaanaadaan walga'ii kana irratti hin argamne kunis isaaniif baankota giddugaleessaa walitti fiduudhaan qormaata dinagdee addunyaa irratti mari'achuuf kan yaadamedha aangawaan olaanaan dinagdee ka gamtaa awurooppaas akkasuma hin argamne argamuu dhabuun isaanii kun ibsa tokko irratti kan duraan silumaa waliigaluuf carraa xiqqoo qabu daran irratti akka waliin galamneef rakkisaa taasiseera. itti dabalees kan walga'ii sana keessummeessan pirezidaantiin afrikaa kibbaa siriil ramaafosaa dhimmootii ijoodha kan isaan jedhan irratti waliigaluufis abdiin jiru xiqqoodha isaan keessaas hanqina maallaqaa kan haala qilleensaa biyyootii dureeyyii irraa argamu sirna faayinaansii biyyoota hiyyeeyyii miidhu jijjiiruun barbaachisaa ta'uuf wal caalmaa guddachaa dhufe ka jedhudha. haasaa baniinsaa dhageessisaniin sabatiinsi addunyaa dhabamuuf haala muddamni hammaatee jiru yeroo kanatti miseensonni biyyoota dinagdeen guddatan ka jii digdama waliin hojjechuun yeroo kamiinuu caalaa barbaachisaadha jedhan.
hayyee oduuwwan keenya kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa yuukireenitti nu geessa deeggarsi yuunaayitid isteetsi hir'achaa dhufuus gaaffiiwwan adda addaa jiraachaa dabalaa deemaa jiranus akkasumas dhiibbaan raashaa itti fufee jirus qorannoon akka agarsiisutti lammiilee yuukireenii akka waliigalaatti egeree isaanii irratti abdii guddaa qabaachuu isaanii mul'ataa jira. yaadannoo waggaa sadaffaa weerara raashaatiin wal qabate haala yuukireen irratti gabaasa leesiyaa baakleetiin keev irraa qophaa'e jaallannee gammadaa akka ta'anutti nutti himti waliin caqasu.
waltajjii walabummaa giddugala magaalaa kiif keessatti argamu kun hangi tokko hamma bara 2022tti bakka daraaraa yookaan ililliidhaan haguugame ture. yeroo weerarri kun jalqabu namoonni yaadannoo loltoota wareegamaniif jecha alaabaa yuukireen asitti fiduu jalqaban waggoota sadii keessatti lakkoofsi alaabaa kun dhibbootaan dabalee jira. yaadannoo adeera keenyaaf jecha alaabaa finnee jetti yeroo hunda waltajjii yaadannoo sanarra namni jira weerara raashaa waggootii sadii booda miirri jiru wal makaadha daariyaan kiif keessa jiraatu akkas jedhan. Waraana waggaa sadii lakkoofsise keessatti maaltu sitti dhaga'amaa jettanii nan gaafatinaa abbaa manaa koo dhabeera inni waraana keessa ture jedhan jiraattuu kiif kabiraan liwidmiila akka jedhanitti. Qaama koo keessatti abdii kutannaa sammuu koo keessatti immoo aariitu natti dhaga'ama abbaan warraa koos akka deebi'u nan barbaada. ji'a sadii dura adda waraanaarraa dhabamee jetteetti. Liinaanis kiif keessa jiraatti yaada kenniteen. Ani waa'ee siyaasaa hin yaadu. Namni hundi lubbuun akka turu qofan barbaada. Kanaaf waraanni kun xumuramuu danda'a. Yoo kun ta'e samii nagaa jala jiraachuu dandeenyaa jette. kanneen yaada isaanii kennan jiraattoonni kiif sadeen maqaan abbaa isaanii akka himamu hin barbaanne dhaabbati kan mootummaa hin ta'in inistitiyuutiin hawaasummaa idil-addunyaa kiif waggoota soddomaa oliif yuukireen keessatti hojjechaa ture qorannaan isaa dhumaa bara 2024 irratti gaggeesse akka agarsiisutti lammiiwwan yuukireen harki caalaan ammallee abdii guddaa qaban aantoon. Ursheskay, Daayirektara olaanaa Inistitiyuutii Hawaasummaa Idil Addunyaa kan Kiif kanaati.
Більше 80% все одно вірять, що Україна здатна до цього.
Ammallee dhibbantaa saddeettama ol kanneen ta'an lammiiwwan Yuukireen Yuukireen michoonni warra dhiyaa yoo ishee deeggaran waraana sana keessatti milkaa'ina argachuu akka dandeessu amanu.
Qorannaa walfakkaataan bara darbe Inistitiyuutii Rippaabilikaan jedhamu kan idil addunyaatiin gaggeeffame akka agarsiisutti lammiilee yuukireen qorannoo kana irratti hirmaatan keessaa dhibbeentaan 88 injifannoon ni danda'amaa jedhanii amanu garuu xiiqiin jiru akka jalqaba weerara guutummaatti bara 2022 jalqabame sanaa amma hagas ol ka'aa miti kun waanuma eegamu turee jedhu aarteem zakaarichenko itti gaafatamaan garee xiinxala koominikeeshinii kan guyyoota jalqabaa waraanni itti eegalameerra ilaalcha lammiilee yuukireen marsariitii hawaasaa irratti hordofaa ture.
Зараз найскладніша штука, що amma wanti baay'ee rakkisaa ta'e namoonni waan jiru fooyyessuudhaan maal gochuu akka qaban beekuu dhabuudha. Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan baay'een Tiraampiif waan inni amma hojjeturraa kan eegamu irratti Ogeeyyiin hawaasummaas lammiilee Yuukireen biratti mufannaa dadhabbii fi bututa olaanaa argaa jiran miirri akkasii kun namoota tokko tokko biratti marii akka morman taasisaa jira.
Втома є, виснаженість є, але є і розуміння, що Росія це екзистенційний ворог.
Dadhabbiin jira, bututi jira, garuu Raashaan diina jiraattuu ta'uu isheef hubannoon ni jira. Kunis aga tokko haraaraaf bakka baay'ee xiqqaa'uma.
Kanuma waliin immoo qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti amantaa namoonni humnootii waraanaa Yuukireen irraa qaban yeroo hundumaa olaanaadha. Kunis dhibbeentaa sagaltama. qorannaan maallaqa yuunaayitid isteetsiin deeggarame kan inistituutii hawaasa yuukireeniin gaggeeffame akka agarsiisu jaalalli biyyaa waggootii kanneen keessatti lammiilee yuukireen tokkoomseera akkamitti biyyattiin siyaasaan as baatii inni jedhu garuu gaaffii addaati serhii dambeeskaay inistituutii kana keessatti daayireektara taanaadha.
Жертви, на які пішло суспільство, це Such sacrifices, they were Aarsaan akkasii kaffalame bilchina dandamachuuf of kennu kan agarsiisudha. Garuu gaafa waraanichi xumuramee gara deemsa siyaasaa keenyaatti deebinu sana booda waasichi guddachuu guddachuu dhabuusaa laalla.
Gama kaaniin naannoo waltajjii yaadannoo sanatti yeroo ammaa ogeeyyiin muuziqaa daandii irratti argaman sirba baandii raak Yuukireen keessatti beekamaa ta'e sirbaa jiran. Innis wanti hundi gaarii ta'a tokkoon tokkoon namaaf jedha.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti darbina awurooppaadhaa jalqabee amma Ameerikaa kaabaatti biyyoottan imaammata dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii jabeessaa deemaa jiru. Biyyi waggoottanii fi akka biyya simannaa guddaa simannaa godaantotaatii fi gaarii taateetti beekamtu Kaanaadaan dhimma barattoota biyya alaatii dhaqanii achitti baratanuu irratti seera haaraa hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni gabaasni arzuuma kompaa'oree kaanaadaa kutaa kaalgaarii irraa voa'dhaaf erge nurka jira waliin caqasu. Biyyi Kaanaadaa barattoota idilee addunyaa yookaan kanneen biyya biroo bara darbe simattirraa barana dhibbeentaa kudhaniin hir'isuudhaan gara kuma dhibba sadiitii fi kuma soddomii torbaatti gadi buusuuf jirti. Chiik Omar Kiraakoyoo bara darbe kan gara Kaanaadaa dhaqe biyya Burkiina Faasoorraa imallisaa imala barattoota idilee addunyaa Kaanaadaa keessatti baratanuu kumaanii lakkaawamanu kan agarsiisudha.
J'ai choisi le Canada parce que Kanadaa waan hin filadheef kan ani baruu barbaadu irratti carraan baay'ee waan jiruufi.
Yeroo ammaa erga barumsa xumuranii booda Kaanaadaa keessa turanii hojjechuun cimaa ta'aa dhufeera. Barattoonni biyyicha keessa turanii barachuu barbaadanu. Kanaan dura doolaara kuma kudhanii qusannoo keessaa qabaachuun isaan gahaa ture. Amma gara doolaara kuma digdamaatti ol guddateera. Akkasumas erga digirii isaanii argatanii booda Kaanaadaa keessa hojjechuu fi barattoonni afaan Ingilizii, afaan Faransaayii irratti dandeettii guddaa qabaachuu qabu. Damee hojii Kaanaadaan barbaaddu kan akka saayinsii, qonnaa fi kunuunsa fayyaatiin eebbifamuu qabu.
quand j'ai quitté le pays, c'était Yommuun jalqaba biyyaa ba'u albuuda irratti hojjechuufan ture. Garuu amma seera haaraa ba'e wajjii wal simsiifachuudhaaf waan hin baradhu jijjiiruun qaba.
Hanga'oonni Kaanaadaa akka jedhanitti seerri haaraan ba'e yeroo gabaabaa keessatti adeemsa baay'ina uummataa dhaabuudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u kunis mootummaan Kaanaadaa haala mana jireenyaatii fi tajaajila fayyaa fooyyessuuf yeroo akka kennuuf kan qophaa'edha. Wanneen addaan ba'anii mirkanoofne hedduudha wajjiniin barattoonni gara dhaabbilee dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii irratti hojjetanutti xiyyeeffatanii jiru. Kanneen keessaas aappiin sirihaa jedhamuu fi inni buukii wandaatiin kalqame isa tokko. Fuulli appilikeeshinii kanaa barattoonni akkamitti akka gaaffii biizaa dhiyeessanu seerri immigireeshinii maal akka fakkaatu akka baratanuu fi akkaataa hojii ittiin barbaadanu irratti kan gargaarudha. Akkana jetti baakii wandaa dhimma kanarratti.
This is the time where a DIY process Yeroon kun yeroo ofii kiyyaafan hojjedhaa jechuun ittiin taane sababni isaas dhimmi immigireeshinii sakandiidhaan jijjiiramaa jira kanaafuu filannoowwan an qabu maal faa ta'an jechuu akka dandeechuuf tarsiimoo qabaachuu qabda.
ammayyuu wanti addaan ba'ee hin beekamne jiraatus kiraakaayoon biyya irraa dhalatee fi biyya yeroo ammaa keessa jiruu fi gumaachuu akka danda'u dubbata.
Ce que je compte faire après ma formation, Leenjiin koo eega xumuramee booda wantan karoorfadhe asitti muuxannoo argachuu carraa gaarii barbaaduu waggoota muraasaa booda gara biyya kootti deebi'uudha. Sababaansaa waanan asitti baradheen biyya koo akka gaariitti fayyaduu waanan barbaaduuf.
Woondaan akka jettutti barattoonni biyya alaa diinagdee Kaanaadaa keessatti waggaatti doolaara biiliyoonii 22 gumaachu. Amma lakkoofsa isaanii gadi buusuun namootan beekumsa qabanu hir'isuudhaan diinagdeen Kaanaadaa akka dadhabu taasisuu mala. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophii torbaniitti darbina dirree dimookiraasiiti. addi bilisummaa oromootii fi koongireesiin federaalawaa oromoo ibsa waliin tibbana kana baasaniin rakkoo siyaasaatii fi nageenyaa uummanni oromoo keessatti argamu yaa- eh, hiikuudhaaf mootummaan yookaan mootummaan cehumsaa eh, kan hunda walitti haammate oromiyaa keessatti akka hundaa'u gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yaadicha mormuudhaan ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti mitikkuu fiqaaduu waan qopheesse qaba waliin haqaqasu.
Dhaaboliin siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalawaa Oromoo tibba kana ibsa waloon baasaniin rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru yaada furmaataa barbaaduuf yaa'ii guraan ala kudha sagalii hanga digdamii lama bara kuma lamaaf digdamii shanitti finfinneetti hayyoota abbootii gadaa abbootii amantaa akkasumas dhaabbilee siivikii waliin taa'uun marii taasifneen jechuun ibsa qabxiilee hedduu qabu baasaniiru. Ibsa isaanii keessatti mootummaa ce'umsaa Oromiyaa kan jedhus akka yaada furmaataatti dhiyeessaniiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an dhaaba koongireensii federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan akkas jedhu.
rakkoo saba keenyaa akkamitti hignaa dubbii nagaas haa ta'u dubbii siyaasaas haa ta'u akkamittis hiikuu dandeenya akkamittis sirreessuu dandeenya seera gubbaatti mari'annee kallattii kaawwachuudhaaf ture kanuma goonee jechuu kooti.
Yaadni marii kanaa isinirraa ka'e moo qaama mootummaatu marii kana akka gaggeessitaniif isin kakaase?
Wanti kun qaama hojii mana keenyaati. Hojii mootummaa otoo hin taane la- hundatu gaafata. Abbaan gadaa isin gaafata, jaarsi biyyaan gaafata, beekaan isin gaafata, hundatu gaafata. Miseensi keenyas nu gaafata. Maal qabnaa, maal harkaa qabduu jedha. Kanaaf yaada ijaarrannee yaada kana immoo eh, hamma dandeenyetti mootummaan gosi yaada kana mootummaan aangorojus akka yaada kana fudhatutti deema.
Mo- Mootummaa mm, ce'umsaa yaada jedhu akka yaada furmaataatti kaastaniitiiti jirtu. Isa kana maaliif yeroo kanatti kaasuuf filattanii mootummaa ce'umsaatiin alatti filannoon biraa isinitti hin mul'anne ture. Bara dhufus filannoon dhiyaachaa jiraati. Filannoo irratti hirmaachuudhaaf haalli isin dandeessisu isa dhufu kanas hin jiru jechuudha.
jaarmoleen biyya kana keessa jiran qaama tokko jala jiru siidhame. Jaarmoleen kun yoo fooyya'an malee filannaan dhugaas biyya kanatti deemuu hin danda'u. Sabni keenya sagalee isaa akka kennatu dura irratti hojjetamu malee filannaan waggaa shan shaniin dhufaan dhaqnee filannaa keessa seenuun kana duras waan ba'a keessaa baaneef qabna gara fuulduras jala fiignee yoo gallee eh, wanti jidduu kanatti fooyya'u baay'eetu jira filannaan dhugaa biyya kanatti deemuudhaaf.
Yaada akka amma akka furmaataatti kaastan kana gara warra isiniin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa dhaqattanii?
Ilaa hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu eh, karaa kan qabatu sabni kun sirna dimookiraasii
sirna nagaa sirna maal fudhachuudhaa fi karaa kana irra odeeme wayyaa isa jiru sana lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'annee.
Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu?
Itti deemne bala amma dandeenye itti deemne.
Yaada furmaataa ittanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera isarratti maal jettu?
Nuti kan karan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti isaanis kana keessatti qooda fudhatu qooda fudhachuutu irra jira qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti.
Komii isaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kenneefi waan ta'eef walaba miti waan jalula of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jalula baasii walga'iin kun ittiin taa'ame mootummaatu isinii kaffalee.
isaa wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabonni amoosoo ta'e dhaaba waggaa shantama ol turedha. Dhaabni keenyas yoo ta'e dhaaba waggaa gara soddomaa turedha. Siyaasa manuu galatti waan tokko tokko hin jenna. Isa jettee jettee waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu kun sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni. wal jeequun barbaachisuu nuti waan waloo lafa keenyu yaalleerraa isa gubbaatti hojjennaa.
Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaadni dhaaboliin abaa'oo fi kaafaa'uun dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an. obbo jireenyaa guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu.
Tokkoffaa sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan abaa'oo woboo jaarmiyaa of danda'ee hoggana mataasaa qabu akeeka mataasaa qabu kaayyoo mataasaa qabu galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaansi godhee lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha.
Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan?
Faayinaansi godhe jechuun bajjata ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'e humna ittisa biyyittii ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha.
Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsi isaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'a moo maaliif jarri ibsa kana baasuu danda'an isiniinoo gama kamiin miidhuu danda'a?
Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Guutuu fi fotoo himuu taane jarri kun kana gaafatan jedhanii nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafadhaa dhimmoota gartee naannolee mooyyaalee matakkal direedawaa amaaloo gaafadhaa jedhee maddoolaabu waan uummataaf uummata walitti buusu waan oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni oromoo wal ta'ee rakkoo lola gartee walirraa hin cinne waggaa jaha torbaaf deemaa ture dura kan dhaabbanne mootummaa kanatti mura kan goone shira mootummichi taphaa jiru ta'uu hubannaa jechuudha.
Kanaaf paartilee kanatti ajandaatu kenname malee ajandaa mataa isaanii miti ejjennoo jalu qabdu jechuudha.
Sirri.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaan itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaboliin kunneen jirra jechuuf yoo ta'e malee ajandaan isaan dhiyeessan miidiyaa hawaasaarra hin darbu jechuun ibsu.
Ibsi isaan baasan isa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef dhimma fudhatamaa hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maaliif baasan jennee yoo fudhannee ilaallu yeroodhaa gara yerootti haalli nageenyaa naannoo keenyaa tasgabbaa'aa uummannis gara hojii idilee isaatti deebi'aa waan jiru kun ta'uusaa immoo isaan naasisee. waan jiruuf gamanumaa abjuu dhugoomuu hin dandeenye mootummaa ce'umsaa kan jedhu ibsa baasanii jiru.
Hayyee qophiin kun raawwanne miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofaa isiniin jenna qophiin har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophii biriitti walitti deebina nagaatti bulaa.